Sagaleen Ameerikaa qophiin afaan Oromoo amma jalqabeera. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin akka qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam ooltan. Sadaasa kibxata sadaasa tokko bara kuma Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 22 keessummeessaan keessan an lugusu taamureeti. qophii keenya har'aa keessatti mareen nageenyaa afrikaa kibbaa mootummaa federaalaa fi tplf gidduutti adeemaa jiru laalchise dhiibbaan humnootii alaa jabaan akka jiru muummeen ministeera itoophiyaa abiy ahmed dubbatanii haa ta'u malee mareen kun nageenya fiduu akka malu dooktar abiy madda oduu chaayinaatti abdii qaban dubbatan jedhamuusaa. keeniyaatti poolisiin akka fedhe nama ajjeesu dhaabbachuu qabaa jedhu pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuto filannoo mana maree ameerikaa torbee dhufu kana gaggeeffamu irratti miirri miseensota paartiilee tokko tokkotti mul'atu hokkaraaf akka karaa hin saaqne yaaddoo ta'eera gabaasa bal'aatu kana irratti dhiyaata waa'een uummata oromoo kana beektu laata har'aan asoosaa isin geessa asoosaa fi naannoo isheetti irreechi kabajamee jira gara boodaatti qophii isinii dhiyeessinu ta'a kan biroos ni qabna amma oduu addunyaatu dursa isaaf immoo tujubee horaa.
attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed miidiyaa mootummaa chaayinaa cgtn'tti akka himanitti marii mootummaa fi tplf gidduutti afrikaa kibbaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti jiddu seeninsa alaa guddaatu ture jedhan.
biyya maqaadhaan garuu hin qaban.
akkasumas nagaan argamuu akka danda'u abdii guddaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. gama biraan yuunaayitid isteetsi marii afrikaa kibbaatti mootummaa itiyoophiyaaf abut gidduutti geggeeffamaa ture gara torbee biraatti dheerachuun paartileen kun addaan fageenya hanga tokko waliin dhufuu isaanii agarsiisaa jettee jirti dubbiimaan ministirii dhimma alaa ned piraayis kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin paartileen kun adda addummaa isaanii haala mari'ataniif fageenyi gidduu isaanii dhiphisuu haala danda'an irratti waliin gatta'anii mari'achuuf eeyyamuu isaaniif mallattoon jira jedhan dubbiimaan kun itti fufuudhaan yuunaayitid isteetsi fixiinsi jamaa uumamuu mala ka jedhullee hedduu isee jeeqee ture jedhaniiru. gama biraan marsariitiin abbummaansaa kan itiyoophiyaatti jila gamtaa awurooppaa ta'e tokko humnoonni eertiraaf itiyoophiyaa haleellaa tigraay irratti oofan cimsanii itti fufuu isaanii qeequudhaan humnoonni tigraay tarkaanfii ofirraa ittisuuf fudhataa jiran faarsanii jiran haa ta'u malee boodarra waajjira gamtaa awurooppaa kan finfinnee jiru marsariitiin sun cabsamee ka seename ta'uu ibsa baaseen beeksisee jira. koomishinni mirga namaa itiyoophiyaa mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu kabroon mirga dubartootaaf ijoollee akka kabajan gaafatee jira koomishinichi haala mirga dubartootaaf daa'imman itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa gamaaggamasaa ka waliigalaa dhiheessee jira gabaasi sun fulbaana bara 2021 hagayya bara 2022 gidduu yeroo jiru of keessaa qaba. koomishiinarii gumii mirga namaa itiyoophiyaatti koomishinariittiin dhimma dubartootaaf ijoollee maskaram gassat akka jedhanitti gabaasaan kun. guddina gaarii ijoo ta'e yaaddoowwan ijoo ta'an qormaataaf yaada murtiisa of keessaa qaba jedhan. mootummaan somaaliyaa namoota boombii lama ka dilbata maqdishoo keessatti dhohee yoo xiqqaate namoota dhibba tokko galaafatee kanneen dhibba sadiitti hedaman madeesseen kanneen miidhaan irra ga'e akka deggeru waadaa seenee jira. haleellaan alshabaab dilbata darbee kun kan raawwatame yeroo humnoonni nageenyaa hidhattoota kanarratti haleellaa bal'aa geggeessaa turanitti jechuudhaan ahmed mohaammed maqdishoorraa gabaaseera walga'ii kaabinee hatattamaa dilbata darbe geggeeffameen booda muummichi ministeeraa hamzaa barree mootummaan isaanii kaffaltii wal'aansa fayyaa kanneen haleellaa sanbata darbeen miidhamaniif maatiiwwan isaanii miidhaan irra ga'e deggeruuf doolaara miliyoona tokko ka gumaachuu ta'uu ibsaniiru. mootummaan daa'imman haleellaa kanaan warri isaanii duraa miidhamaniif baasii barnootaas ni baasaaf jedhan barreen akkasumas mootummaan lubbuu badeef ijaa ba'uuf jecha haleellaa alshabaab irratti raawwatamu dachaa gochuun ka cimsu ta'uu dubbataniiru haleellaan sanbata darbe moqdishoo keessatti raawwatame bakka waggoota shan dura haleellaan boombii namoota dhibba ja'a galaafatee ture cinatti haleellaa alshabaab raawwachuunsaa himamu kun seenaa afrikaa keessatti haleellaa lubbuu galaafate isa guddicha. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti aljeeriyaan yeroo dhimmoota qoqqoodiinsa uumuu danda'an walittaanan irratti bakka waloo argachuuf wal'aansoo qabaa jirtu kanatti yaa'ii soddomii tokkoffaa konfiraansii arabaa waggaa guddicha kibxataaf roobii qopheessaa jirti liigiin arabaa miseensota 22 qabu yeroo dhumaaf yaa'ii isaa akka gaggeesse bara 2019 osoo weerarri vaayirasii koronaa mul'atin dura waggoota sana booda jiran keessatti qormaanni haaraan ajandaan naannichaa irra deebi'ee akka qophaa'u kakaasise yoo ta'u israa'eliif biyyoota liigii arabaa afur dabalata gidduutti hariiroo dippiloomaasii uumuun akkasumas kufaatiin waraana yuukireen keessatti mul'ateera dhimmoonni sun hundi yeroo aljeeriyaan yeroo jalqabaaf walga'ii kana qopheessitutti waltajjii giddugaleessaa ta'u jedhamee eegama. sagantaan kun biyyi guddittiin afrikaa naannoodhaan addunyaa arabaa keessa jirtu hooggansa ishee agarsiisuuf carraa kan kennudha aljeeriyaan boba'aaf gaazii oomishuun kan beekamtu yoo taatu innaa rakkoon enerjii addunyaa mudatee jiru kanatti biyyoota awurooppaa biratti akka dhiyeessitu ijootti ilaalamti qabxiilee marii walga'ii kanaa keessaa inni guddaan rakkoo nyaataaf enerjii waldhibdee bahaa awurooppaa keessaa hammaatee jiru ta'uu hin oolu rakkoon kun dhiibbaa hamaa dhaqqabsiisuudhaan biyyoota arabaa biroo dabalatee masrii libaananiif tuuniisiyaa uummata isaaniif qamadiif boba'aa gahaa biyya alaatti galchuuf rakkachaa jiraniif haala hamaa uumee jira akkasumas ji'a darbe keessa hongee hamaan waggoota kurna hedduu keessatti mudate miseensota haaraa liigii arabaa keessaa tokko kan ta'e naannoo somaaliyaa mancaase naannolee biyyattii tokko tokko qarqara beelaatti fideera. Aangawoonni Giriikii godaantota kurnaan lakkaa'aman kanneen achi buuteen isaanii dhabaman bidiruu isaan turkirraa ka'uun ittiin deemaa turan halkan tokkotti odola eeviyaaf andiroos gidduutti haala qilleensaa hamaa ta'een erga garagaltee liqinfamte booda hojii barbaachaaf baraarsaa. guddaa jalqabaniiru waardiyyaan handaara galaanaa kibxata darbe akka jedhetti namoonni sagal hundi isaanii dhiirota odola dhagaan guutame namni keessa hin jiraanne kan kifriyaa kan magaalaa guddoo girikii irraa gara bahaa jiru keessaa argaman namoonni lubbuun hafan kun bidiruu waardiyyaalee handaara galaanaatiin achi kan fuudhaman yoo ta'u yeroo bidiruun kun liqinfamtu walumaa galatti namoonni gara jaatamii saddeetii ta'an keessa akka turan akkasumas jalqaba irratti qarqara galaana turkii izmiir irraa akka ka'an aanga'ootaaf ibsaniiru namoonni kumaatamaan lakkaa'aman walitti bu'iinsaaf hiyyummaa afrikaa eeshiyaa bahaaf giddugaleessaa keessaa dheessan waggaa waggaan gara girikiif gamtaa awurooppaa seenuuf yaalii godhu. Aanga'oonni Yuukireen humnoonni raashaa magaalota Yuukireen hedduu keessatti bakka bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwataniin booda raashaan qaamolee sadarkaa addunyaarraa akka adda baatu gaafataniiru. Dubbii himaan ministirii haajaa alaa Yuukireen Oleeg Nikoolenkoo kibxata darbe akka jedhanitti raashaan garee biyyoota G20 keessaa ari'amuu akka qabduuf waamichi pirezidaantiin raashaa Vilaadimir Putiin walga'ii G20 baatee kan Indooneeshiyaa keessatti geggeeffamuuf dhiyeessan haqamuu qabaa jedhan. Putiin namoota nagaa Yuukireeniif bu'uuraalee enerjii irratti. haleellaa misaa'ilaa ajajuu isaanii ifatti beeksisaniiru jechuudhaan niikooleenkoon tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru harki isaa dhiigaan xuraa'eera hooggantoota addunyaa waliin waltajjiitti dhiyaachuu hayyamamuuf hin qabu jedhan pirezidaantiin yuukireen voolodimir zelaniskii wixata kaleessaa haasaa galgala galgala taasisaniin raashaan gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti bakka qabaachuu hin qabdu jedhan shororkaan keellaalee enerjii yuukireen irratti raawwatame kana malees yaaliiwwan raashaan rakkoo nyaataa addunyaa ammeessuuf goote hawaasa addunyaa guutuu mormuu itti fufuushee ifatti agarsiisaa jedhan zelaniskiin oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
oduu addunyaatiif tujuwee ni galateeffannaa amma gara qophiilee har'aaf qopheessinitti ceena. hokkarri siyaasaa filannoo walakkeessa waliigalaa torban dhufu gaggeeffamuuf deemutti. duumessa haguugee jira hojjettoonni buufataalee filannoo yeroo filannootti miirri ho'aan uumamuu mala jedhanii shakkan kan shakkii kana uume kan biraan mana yaa'ii mana maree biyyatti naansi piloosiitti namni seenee yakka raawwachuu isaati pireezidaanti baayidanii fi aangoon siyaasaa olaanoon gochaalee kana balaaleffataa jiran gabaasa aniitaa paawul bafqaadutu dhiyeessa.
poolisoonni dabalataa shan miseensota kutaa tajaajila addaa dhorkaa ta'e irraa kanneen ajjeechaa lammii hindii lama zulfiqaar ahmed kaanii fi mohammed zayid saamii kidwaayii akkasumas konkolaachisaa taaksii isaanii ka ture niqoodimoos waaniyaa irratti ajjeechaa raawwatameef wiixata kaleessaa dhaddachatti dhiyaatan qondaaltonni poolisii kabiroon afur torban darbe ajjechaa kanaan walqabatee mana murtii duratti himannaan irratti banamee jira pireezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuto abbaa taayitaa to'annaa poolisii walabaa kan ajjechaa seeraan alaa keeniyaa keessatti raawwatamu dhaabsisuuf gargaaru karoora akka baasan barbaadu. gabaasni garee mirga namoomaa hiiwuman raayis waach hagayya bara 2022 baase akka agarsiisutti.
Hordoftoota keenyaa dogoggora uumamee fi dhiifama isin gaafannaa inni kun kan Somaaliyaadha amma gara qophii isaa waa'ee Ameerikaa filannoo Ameerikaatti ceena.
dhuma torban darbee keessa haleellaan mana nama siyaasa yuunaayitid isteet keessatti aangoo guddaa qaban irratti raawwate filannoon biyyattii dhufaa jiru ammam akka garaagarummaadhaan guutamee fi balaa qabeessa ta'e kan hubachiisudha. Namni haleellaa sana raawwate afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa argachuu hin dandeenye. Abbaa warraa isaanii Pool nama waggaa 82 mana isaanii Saan Firaansiskootti argamu keessatti garmalee madeessee jira. Dhimma kanarratti aanga'aan poolisii Saan Firaansiskoo Chief Wiiliyaam Iskaat yommuu dubbatan.
This was intentional and it's wrong. Our elected officials are here to do the business of their cities, their counties, their states and this nation.
Haa ta'u jedhamee waan raawwatame dogoggoras aanga'oonni keenya filannoon kanas jiran hojii magaalaa isaanii, godinaa isaanii, naannoo isaaniif biyya isaanii hojjechuudhaafi.
jedhaniiru. Pireezidaanti Joo Baayidenis haleellicha balaaleffatanii jiru.
Haa ga'u jechuun haa ga'uudha. Poolitikaa kamiyyuu haa qabaannu. Namni hubannaa gaarii qabu kamiyyuu ifattiif shakkii malee hookkara poolitikaa keenya keessa jiru dura dhaabbachuu qaba. Hundi keenya. Hundi keenya tokkummaadhaan akka lammii Ameerikaatti.
Pireezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaas warri waajjira keessa jiranuu fi warri waajjira seenuudhaaf fedhii qabanii gargar qoodinsa balleessuudhaaf hojjechuu qabu jedhanii jiru. Akka qorattoonni jedhanitti hokkorri karaa adda addaatiin dhufa. Ganna darbe keessa waa'ee seera ulfa baasuutiin walqabatee murtoo dabarsaniin abbootiin seeraa mana murtii muummee warreen ejjannoo rincicaa qaban sodaachisni ajjeechaa isaan qaqqabee ture. Dhimma haleellaa tibbana raawwate irratti miseensonni paartii riippaabilikaanotaas yaada isaanii kennanii jiru. Hoogganaa irra jireessa seneetii kan ta'an Miich Maakineel yaada fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin maatii Naansii Peelosiitiif hawwii gaarii qaban ibsanii jiru. Itti aanaan pireezidaantii duraanii Maayik Peensi gama isaaniitiin hokkora aanga'oota mootummaatii fi maatii isaanii irratti raawwatu ilaalchisee wanti wal dandeettiidhaan bira darbuu qabanu jiraachuu hin qabu jedhaniiru. Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp erga callisanii turanii booda dhumarratti haleellichi waan gadheedha jechuudhaan ibsanii jiru. Amajji ja'a bara 2021 hokkoraa fi haleellaa kaapitaal hiil irratti raawwatameen walqabate Doonaald Tiraamp akka fuula tiwiitariitti hin fayyadamne dhorkamanii jiru. Doonaald Tiraamp yommuu hokkora sana deeggartoonni isaanii akka bu'ii filannoo bara 2020 morman kakaasuu qofa ittuu hin ta'in. Itti aanaan isaanii Maayik Peensi waan yaada isaanii hin deeggarree fi isaan irrattis xiyyeeffatanii turan tiwiitarii isaanii irratti. Doonaald Tiraamp filannoo walakkeessaa taasifamuuf deemu ilaalchisee namoottan kakaasaa jiru jechuudhaan qeeqni irratti dhiyaachaa jira. Biliyeerichi Ilaan Maskii dhaabbata tiwutarii dhuunfatanii jiru. Itti seensa yookiin liinkii marsariitii waa'ee haleellaa abbaa warraa peelosii irratti raawwatame ilaalchisee waan dhugaa hin taane maxxanse tokko tiwiit godhanii turan. Erga yaadichi haleellicha ilaalchisee barreeffame oduu dhugaa hin taane facaasuudhaan qeeqni jedhu dhiyaate booda yaadicha fuula tiwutariirraa kaasanii jiru. Ilaan maskii Doonaald Tiraampiin akka gara tiwutariitti deebisanii mallattoo agarsiisanii jiru. Inistituutii Biruu Kiingis jedhamutti. Pireezidaantii itti aanaa qo'annoo bulchiinsa mootummaa kan ta'an Daareel Weest dhimma kanarratti yaada kennanii jiru.
The possibility that Trump could go back on Twitter sends shivers down a lot of people's backs because they worry that that's just going to add to the.
Gara Tiwutariitti deebi'uu danda'uun Tiraamp namoota hedduu mufachiisuu danda'a. Sababaan isaa haasawwan nama gargar qoodanii fi. kaka'umsa hokkaraa uumuudhaan fuulduratti jeequmsa dabalataa fiduu waan danda'uuf.
Ministeerri haqaa filannoon bilisaa fi madaalawaa ta'e akka hundaafuu mijataa ta'u ibsee sagalee kennitoota irratti dhiibbaa raawwatamuu fi akka obsa hin qabne beeksisee jira. Erga namoottan sanduuqa sagalee eegaa jiranii namoottan sagalee kennaa jiran irratti dhiibbaa raawwatanii booda kutaan Arizoonaa eegumsa nageenyaa dabalee jira. Bulchiinsa Wiskoonsiin keessatti hojjettoonni filannoo haala sodaa guyyaa filannoo uumamuu danda'anuu fi akka qophaa'an leenjiin kennameefii jira. Wanti kun yoo namoottan sagalee kennan kan sodaachisu yookaan kan gaddisiisu ta'e namni hunduu waan tokko gochuu qabaa jedhu Daareel West Inistitiyuutii Biruukingis irraa.
People need to participate in politics. The more people who participate, the stronger our system will be.
Namoonni siyaasa keessatti hirmaachuu qabu. Hirmaannaan namootaa dabaluunsaa sirni keenya akka jabaatu taasisuudhaan. Sagalee warreen finxaaleeyyii akka bakka hin arganne taasisa. Kanaafuu uummanni sagalee kennuu qaba. Karaa nagaadhaan yaada isaanii ibsachuu qabu. Namoonni dhuunfaan sana goonaan biyyi keenya haala gaariirra jiraatti.
Guyyaan filannoo waliigalaa sadaasa saddeet ta'uus yeroo ammaa sirni sagalee dursanii kennuu guutummaa biyyattii keessatti taasifamaa jira jedha gabaasni Aniitaa Paawolii Waashingtan irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Qophii torbanii irra geenye irraa hordoftoota keenyaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ayyaanni Irreechaa naannoo Benishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti yeroo jalqabaatii fi dilbata dheengaddaa kabajamee jira. Qindeechaan Irreecha Asoosaa Irreecha Hora Asoosaa obbo Ayyalaa Warqee. Mallattoo nagaa fi jaalalaa kan ta'e Irreecha asoosaatti kabajame kana irratti keessumoonni bakkeewwan adda addaatii dhufan argamanii jiran jedhan naakoor malkaatu amboorraa bilbilaan dubbise gabaasa kanaa gadi nu erge.
Biyya keenya biyya nagaa taasisu. Lafa keenya lafa nagaa taasisu. Malkaa kana malkaa nagaa taasisu.
Irreechi horaa Asoosaa yeroo jalqabaatiif naannoo Beenishaangul Gumuuz magaalaa Asoosaa keessatti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 20 bara 2015 kabajamuu isaa qindeessaan koree ayyaana Irreechaa magaalaa Asoosaa obbo Ayyala Warqee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gaafa 19 jechuunis sanbata duraa isaa dhimuma kabaja ayyaana Irreechaa irratti marii paanaaliitiin kabajni ayyaanichaa jalqabamuu dubbachuun haala itti gaafa dilbataa immoo ayyaanni irreechaa hora asoosaa kabajame jedhan ibsanii jiru obbo Ayyalaan.
Irreechi araaraa, irreechi tokkummaadha, jaalaladha. Ka jalqabaatti utuu hin ta'in uummanni achi keessa jiru Amaara hin hafne, Oromoon hin hafne, Bartaan hin hafne, Shinaashaan hin hafne uummata asoosaa keessaatii ba'ee achumatti kabajame jechuudhaaf waan nama Ajaa'ibudha. Baay'ee kan namatti tolu ture. Egaa gaafa qidaamee faayinaal wayyitii sana nyaata aadaa waan hundumaa qopheessine gaafa qidaamee sana gaafa kudha sagalii kanaan raawwanne isa lagaattis egaa abbootiin gadaa kan Iluu Baabur irraa nu dhufanii jiranii mandiirraan ajoorraas nu dhufanii turanii nu eebbisanii bifa kanaan kabajanne miirri isaa waan namatti tolu hundumtuu kan waliin sirbu inni oromoon taane uffata oromoos uffatee wal qabatee akkuma isaan sirbanitti waliin sirbe irraa kan hafe tokko gufuun hin dhalanne namni wal lole hin jiru namni walitti dhoqqee sana keessaallee kan mucucaatee kufee jiru. Na baay'ee kan namatti toludha.
Irreechi nagaaf jaalala kan jedhan obbo Ayyalaan hariiroo uummattoota garaagaraa jidduutti jiru ni cimsaa erga jedhaniin booda akkasitti kabajamuun isaa immoo faayidaa biroo ni qabaata jedhan ni dubbatu.
Uummata tokkummaa qabu baata jaalala qabu jireenya koo keessatti akka gaafasiisan gammadeen beekumsa dhugaas itti muudhaaf. Maalummaa isaanii akka baran akka isaan uuf jaalatanii kan taasisedha. Ijoolleen ijoolleen xixiqqoon. Innumti guddaan dur dhaqee deemee iddoo biraatii utuu yaada qabu utuu jaalala qabu karaa irraa fagaateen deemuu dadhabe achirratti argachuunsaa dargaggeessis jettee namguddoonis jettee baay'ee gammadanii waajjira misoomaa kan Benishaangul Gumuzii fi kan Gambeellaa kan Oromiyaa baay'ee kan nu gargaaran keessaa tokko waanta ta'eef asoosaanis immoo uummata hunda walitti qabatanii. Haammatanii nama jiraachuu danda'u beer beeree sabii ta'anii horii kana buusanii Amaara Oromoodha Tigireedha tun jedheen keessummaa keenya akka nagaan nuu galchan waan nuu godhaniif galatooma guddaa nurraa qabu galata gashanna.
Namoota kabaja ayyaana Irreechaa hora Asoosaa irratti argaman keessaas hagi tokko miira itti dhaga'ame ibsanii jiru.
Ani borkanoo kumsaan jedhama. Ani kanan jiraadhu aanaa baambasiiti. Sanduuqaan inni olitti kan inni ta'e jedhee baay'ee bareedaadha. Sabaaf sablamni kan biraayyuu itti gammadanii wajjin argamaniiru. Bifa ho'aa bakkaaf bifa kan hin jedhamneen kan ittiin ayyaaneffanne. Aanaa man keessa jiraadhu aanaa baambasiitti immoo rabbe dheessa dhufuus immoo achi keessatti iddoon nuu kenname. Bakki nuu kenname amma irratti kun amma dabalamee cixee kan ta'uuf immoo warra aanaa baambasiitiifis ergaa dhaamaniiru.
Addisannayit Qana'aan jedhama. Magaalaadhuma Asoosaan jiraadha. Akka Asoosaa katamaatti. Yeroo jalqabaatii fi lagatti irreechi ta'uunsa galanni rabbiif haa ta'u baranaan laga dhabnee irreechifachuu dandeenyeerra jechuudha. Badaa namatti tola. Dargaggoon shamarrooti. Qeerroon tokkotu nafin yaa'anii ba'anii haati sinqee jirti. Dubartooti jiru. Abbooliin jiru. Mandiirraa dhufaniiru. Najjoorraa dhufaniiru. Irubbaa booriirraa dhufaniiru. Keessummooti jechuudha. Gara matakkal ganaa wanbaraadhaa dhufaniiru. Baambasiidhaa dhufaniiru. Eenyummaa keenya kana lafatti kabaju ni danda'u. Bishooftuuttis haa ta'u dhaqanii kabaju. Garuu warreen as keessaa dheebochaa turan hundumti isaanii baay'ee baay'ee irratti tasaattafanii irratti namooti irratti tasaattafeera waggaa dhufummoo inshaallah kan kana caalu ta'a jedheen tasfaa qaba. Baay'ee namatti tola jechuun barbaada.
Waggaa dhufu kana caalaatti kabajuudhaaf qophiin eegalamuullee ibsanii jiru. Qindeessaan koree irreecha horaa Asoosaa obbo Ayyalan.
Nuyi yoo rabbi nu gargaaree jedhe iddoo nuti yaadne sana mootummaan lafa sana nu mirkaneessee akka pilaanii fi piroopoozaalii nuti dhiyeeffannetti nu laate jennaan hamma qabnu qabeenya keenya walitti finnee laga sana akka finfinnee akka hora finfinnee sanatti bareechannee ijaarrannee gara fuulduraatti irreechi qanii tokko irreeffatanii dhiisanitu hin ta'in wagga waggaan yeroo isaa eegee irratti irreeffannee qabanya jedhee tayyaada.
Irreecha horaa Asoosaa irratti meeshaalee muuziqaa aadaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti beekamaniin kanneen sirna kana irratti hirmaatan illee turanii jiru. Sagalee Ameerikaatiif Naakor Malkaa Hamboorraa.
Uummati Asoosaa baga kanaaf geessan baga irreeffatan qophii addaatu itti aanaa garasitti ceena. Indamaammaa dhaabbati jedhamu dargaggoota maandisummaa siviiliin eebbifamaniin magaalaa Finfinnee keessatti kan hundeessame yoo ta'u waraqaalee faayidaa hin qaban jedhamanii fi gamtaan walitti qabuudhaan akka deebi'anii faayidaa kennan taasisuu irratti hojjetaa jira. Tsaayid Daamxootu dargaggoota hojii kana irratti bobba'an dubbisuudhaan gabaasa kana gadi ergee kunooti.
Waraqaan dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa keessatti dhimma ittiin bahuudhaaf galteewwan barbaachisoo keessaa isa ijoodha. Egaa waraqaa tajaajila isaa xumuree fi faayidaadhaan ala ta'e gubuuf bakka balfi itti walitti kuusamutti dhabamsiisuun garuu kana maleeffatameedha. Waraqaan erga tajaajila isaa xumureen booda gatamuuf gubatu kana ilaaluudhaan dargaggoonni shan yaada haarawaa tokko qabatanii bahan. Dargaggoonni kun hojiidhaan bakka tokkotti dhaabbata tokko keessatti qacaramanii kan hojjetan ta'uu kan dubbatan waraqaan akkuma gubatuu fi gatamu kana gara waan dhimma baasuu danda'utti yookaan immoo faayidaarra oolutti jijjiiruun ni danda'ama yaada tokko qabatanii. Sanaan booda boodas bulchiinsa magaalaa finfinnee keessatti waraqaa dhaabbilee garaagaraa keessaa walitti guuruun akkasumas maaliif akka waraqaa sana walitti guuran kaayyoo isaanii ibsuufiin hojii eegaluu dubbatu shamarree meeraaf gabra egzaabeer dhaabbata aandee maamaa jedhamutti itti aantuu fi miseensa hundeessitoota dhaabbatichaati.
አብዛኞቹን ትሬንዶች ስናያቸው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ወረቀት በየመስሪያ ቤቱ ወይ ይጣላል ከቆሻሻ ጋር ተደባልቆ ወይ ይቃጠላል ወይ ደግሞ ትልልቅ ገንዘቦች ተከፍሎባቸው ለረዥም ጊዜ ስቶር ውስጥ ነው የሚጠራቀሙት። በሚገርም ሁኔታ መንግስት ትልልቅ ወጪ ያወጣባቸዋል ለኮንቴነሮች ኪራይ ማለት ነው።
አመሌፈናዳኔ Itoophiyaa keessatti waraqaan ni gatama yookaan immoo ni gubata balfa garaagaraa waliin walitti makameefaa gatama akkasumas baasii guddaan itti baafamee mana kuusaa keessatti walitti qabama akka gubuudhaaf tolutti kiraa mana kuusaatiifis mootummaan maallaqa guddaa itti kaffala yoo dhaabbata dhuunfaa ta'es abbaan qabeenyaa maallaqa guddaa itti baasa kan ammoo waajjira itti qacaramnee hojjechaa turre keessatti taajjabneerra maaliif kana hin jijjiirru maalirraa eegaluu qabnaa jennee waliin dubbanne nama shan taanee sanaan boodas dhaabbilee gurguddoo irraa waraqaa walitti qabuudhaaf murteessine eegalle garuu dursa dhaabbilee amansiisuu jalqabne waraqaa tajaajila xumure kan gubamuudhaaf jiru yookaan ammoo gatamuuf jiru akka nuuf kennan kaayyoo keenya itti himnee amansiisuun dirqama ture. sanaan booda hojii kana itti dhiyeenyaan kan hojjetan hojjettoota qulqullinaa irratti hojjechuun dirqama ture sababni isaas hojii kana itti dhiyeenyaan hojjetu waan ta'eef ilaalchi isaanii jalqaba jijjiiramuu qabamu amma bakka nuti geenye hundatti waraqaan gubatuu fi gatamu hin jiru dargaggoonni fi shamarran shan ta'anii yaada kana maddisiisan keessaa afur gosa barnootaa siivil injinaringii jedhu kan qo'atan yoo ta'u isumaanis hojjechaa turan. yeroodhaaf egaa hojii qacaramanii hojjetaa turan dhiisuudhaan dhaabbata aandee maamaa jedhamu tokko hundeessanii waraqaa walitti qabu eegalan shamarree miiraaf kaayyoon isaanii inni ijoon maal akka ta'es yeroo ibsitu.
ሁለት ነገሮች ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው የመጀመሪያው ሪሳይክሊንግ ላይ እና ከዛ ደግሞ አፕሳይክሊንግ ላይ ሁለት dhaabbata waan lamarratti hojjetudha inni jalqabaa wantoota tajaajila xumuran deebisanii tajaajila biroof akka tolutti oomishuu oomishaalee sadarkaa isaanii eeggatan kan kalaqaan deeggarame hojjechuudha kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan hawaasa ga'oomsuu keessumaa immoo haadholiin dinagdeen akka of danda'an taasisuu fi faalama qilleensaarra naannawaa bilisa ta'e uumuudha. kanaaf waraqaan tajaajila isaa xumure balfa miti deebi'ee tajaajila birootiif bifa miidhagina qabuu fi qalbii namaa hawwatuun hojjetamuu danda'a jechuudhaan hojiitti galle haadholiin dhaabbata kana keessatti qacaramanii hojjetaa jiran jiruun isaanii jijjiiramuu dubbatu. yeshaarag fittigguun jedhama kaffaltii olaanaa anatu argata haalaan hojjedheen naaf kaffalama hanga kuma saddeetii ji'atti nan argadha. jijjiirama guddaa qaba duraan mana namaatiin hojjedha mana lamaan hojjedha mana tokko qarshii kuma tokkoof dhibba shan mana kan biraatiis qarshii kuma tokkoof dhibba shan naaf kaffalu sanaayyuu immoo hojiinsaa dadhabsiisaadha amma garuu haala salphaadhaan hin hojjedha galii gaariin argadha ogummaas baradheen jira jijjiirama guddaan qaba jiruu koorratti jette yeshaarag. dhaabbanni aandee maamaa jedhamu waraqaa tajaajila xumuree fi gatamuudhaaf walitti qabamu gara meeshaalee tajaajilaaf oolaniitti jijjiiruun hojjetu kun haadholiin ofiin hojjetanii madda galii akka qabaatan tumsaa jira jechuun ibsiti shamarree miiraaf.
ስልሳ ሶስት እናቶች የኛ ማርኬቲንግ አምባሳደር ሆነው በወር አንድ ሺ ሁለት መቶ ብር እየተከፈላቸው ነው። ግን አልቲሜትሊ አንድ ሺ ሀምሳ እናት ነው ኢምፓወር ማድረግ የምንፈልገው።
haadholiin jaatamii sadii ambaasaadaroota keenyadha ji'atti qarshii kuma tokkoo fi dhibba lama kaffallaafi garuu karoorri keenya haadholii kuma tokkoof shantama ga'oomsuu barbaanna haadholiin soddomii lama immoo hojii harkaa irratti leenji'anii hojjechaa jiru kaffaltii isaanii akkuma hojjetaniin kan argatan giddugaleessaan hanga qarshii kuma afurii kuma ja'aa fi isaa olitti ni argatu galiin isaan argatan akkuma kaka'umsaan hojjetanittidha hanguma hojjetaniin kaffalamaaf. dargaggoo abdulkareem dhaabbata kana keessatti hojiilee hojjetamaniif yaada ka'umsaa wixineessa.
ዲዛይን የምናደርገው ኢንስፓይሬሽኖች አሉ ዲዛይን ኢንስፓይሬሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ኢንስፓይሬሽን ኔቸር ነው። ከኔቸር ፓተርኖችን፣ ከለሮችን፣ ቴክስቸሮችን እየወሰድን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከቅጠሎች፣ ከአዋፋት ከነሱ የተወሰኑ ኮንሰርቶችን እየወሰድ እንሰራለን። ሁለተኛው ካልቸራል ኢንስፓይሬሽን ነው። ከካልቸር diizaayinii gochuudhaaf yaada ka'umsaaf ta'u adda addaatu jira yaadni ka'umsaan jalqabaa uumama uumamarraa kalaqa halluu fi wantoota adda addaa qalbii namaa hawwatan fudhanna baala mukaa simbirroo fi uumama garaagaraa irraa waan ka'umsaaf ta'u ni fudhanna inni lammaffaan immoo aadaa irratti hundaa'uudhaan wantoota hojjennudha akkasumas fedhii dhaabbilee adda addaa irratti hundaa'uun asxaa isaanii waan bocnus ni qabna walumaa galatti waraqaa hin barbaachisu jedhamee gatamee gara waan dhimma baasuutti jijjiiruu fi tajaajilaaf oolchuun baay'ee hojii nama gammachiisudha. waraqaa qofa.
Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa feesbuukii, tiwiitarii fi instaagiraamii irraa akkasumas yuutuubii irraa argachuu dandeessan marsariitii keenya irraa voa afaan oromoo doot koom yoo jettan ni argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas. tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitee siniin bira ga'aa ooltee fi itti jirtu moo Tigist Gammeeti. Kibxata kanaaf istiidiyoo keenya shantamii sadaffaa irraa kan isin keessumme si'aan dugsuutaan bireetii boor qophii biraatiin walitti deebina nagaan keessan haa baay'atu nagaatti.